ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risananira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ubu kubera nicara impande ya muvyeyi na papa ndabaririra nifuza iki bakimpaye barampa bakibuze nawe nta kumurika ndihangana kubera akazi kumfasha barakugaye abarundi tura- turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari tufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya tanzania abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikampi ya nduta mu gihugu ca tanzania bidogera ubuzima bugoye nyuma yaho abatetsi mu gihugu ca tanzania bugariye amasoko bakanabuza abagendesha amapikipiki guca amafaranga inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama yabaye hagati y'abakurikiranira hafi y'amatora ingozi hamwe n'abatetsi barongoye mu rwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora inkuru ivuga ko ekleziya katolika mu burundi ziririza gushikiriza amajambo y'ivyiyumviro vya politike mu gihe cy'imisa ingingo nshasha zashikirijwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu rwanda ku bijanye no gukorora inda hamwe n'inkuru impunzi z'abarundi ziri mu ikampi ya nduta mu gihugu ca tanzania zidogera ubuzima bubi zibayemwo kuva amasoko yugawe turazigarukwako mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana tuyahere ku burundi inama nshingamateka yarize jo kuwa gatatu integuro y'itegeko rihinyanyura irigenga amatora bishasha mu nteguro y'iryo tegeko ni uko ingwate y'uwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yiyongereye ko imiliyoni zitanu bisigura ko yavuye ku miliyoni cumi na zitanu z'amarundi ija ku miliyoni mirongo ibiri muri iyo mpinyanyuro kandi nshasha amatora y'umukuru w'igihugu azobera rimwe n'ay'abashingamateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomire nayo ku bijyanye n'umukandida zo kwifuza kwitoza nk'uwigenga muri iyo nteguro y'iryo tegeko asabwa ko aba amaze umwaka atamugambwe arimwo kandi ko azoba amaze imyaka ibiri ahagaritse kuba mu rwego nyobozi rw'umugambwe hamwe yoba yarari urimwo ni mu gihe kandi umugwi ujejwe gutegura amatora seni watanguye ingendo mu ntara z'igihugu guhimiriza abanyepolitike n'abanyagihugu gutsimbataza intwaro rusangi kwitegurira neza batekanye amatora yo mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryashikirije jo kuwa gatatu ko umurwa mukuru wa libiya wabayemwo imirwano ikomeye cyane mu ijoro kuva aho abasirikare ba generale khalifa haftar batanguriye ibitero byo gufata tripoli mu ntango z'uku kwezi umudiplomate mukuru wa, wa uni muri libiya gasani salame yaraneguye ivyo bitero ku munsi wa kabiri salame yongeye gutera kamo amakungu gufasha gushira hamwe abanyalibiya kugira ntihabe intambara hagati y'abenegihugu inama ya onu ijejwe umutekano nayo yamye yumvira gutegura integuro y'itegeko muri iyi ndwi isaba guhagarika vuba bwango imirwano ariko gushika ubu ako kanama ntikarumvikana ku rwandiko rwa nyarwo rwohurizwa ko na bose kandi rukemerwa na bose ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira naryo oyeme ryashikirije kuri uwa gatatu ejo ko iyo mirwano yakuye mu zabo abantu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku murwa mukuru wonyene bine n'amajana atanu bonyene bakaba bahunze mu masaha mirongo ibiri n'ane aheze hano muri amerika umushikiranganji w'ubutungane wa leta z'ubumwe za amerika william bare hamwe n'icegera ciwe rode rosenstein bararemesha ikiganiro n'abamenyeshamakuru mu gitondo co kuri uyu munsi wa kane kuri raporo y'umushingwamanza adasanzwe robert mula yatohoje ku ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu ivyo vyashikirijwe n'ubwo bushikiranganji nyene icegeranyo kigabanije ciyo raporo ya mula kirarungikirwa kongere ya amerika mu masaha ari hagati ya saa tatu na saa sita z'umurango mu masaha y'i washington kuri uyu wa kane abashingamateka b'umugambwe w'abademokrati nabo baciye bavuga ko umushikiranganji william bar ariko aragerageza gushaka guhinyu, guhindura ivyo yari yaravuze akironka iyo raporo amatohoza nayo yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe robert mora akaba yaratumbereye kumenya nimba abari mu murwi wo kwiyamamaza kwa Trump boba barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump amaze kuba perezida yoba yaragoye ubucamanza mu gushaka kuyovya ayo matohoza.
urakoze aroyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikirako amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
aya makuru tuyahereye ku burundi aho abegwana ikibazo c'amatora mu ntara ya ngozi basaba umurwi yategura seni gukora ibishobotse vyose kugira ngo abarundi batore imigambi aho gutora imigambwe mu nama yabahuje n'intumwa z'uyu murwi kuri uyu wa gatatu ingozi barasabye gushiraho amategeko aha ubasha bukwiye umurwi seni bwo gutegura amatora meza n'inkuru ya teguwe n'iradiyo ijwi ry'amerika tujye gushikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika ari i Kigali mu Rwanda iyo nama yari yakoranije abajeje intwaro ubutungane umutekano amacamadahani ibyicaro vya politike n'abarongoye imigambwe ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora wari uramutse wigisha gutsimbataza ingendo ya demokarasi michel ntigacika umunyapolitike ari mu batumiwe ati seni yogira uruhara rukomeye kugira ngo abanyagihugu batore imigambi aho gutora imigambwe rero nagomba yuko seri mwora uburyo mwokwamiliyora muri karandire egitorare mukarondera umwanya muha iyindi migambwe yose igashikiriza imigabo n'imigambi yayo naho umunyagihugu yotora umugambi ati iyo yumvise ahandi ho bagenda ngiye gutora iprona ngiye gutora cdddd ntabwo baja gutora imigambi baja gutora imigambi aho gutumira umugambi uwo munsi gutumira umukuru w'umugambi tuvuge agatumira nk'ujeje intwaro agatumira bose hama bakavuga iyo migambi yabo hageze mu matora kuzotora iyo migambi maze batore umugambi gutora umugambi gutyo kazihise michel nawe aserukira ishirahamwe capes plus rimwe mu yadahani ivyicaro vya politike ati nyabu na seni yoshiraho amategeko ayiha inguvu ibyo ibyashikiye abambere muraba ntibizibashikiye cyane cyane muri rwa ruhendo muri rwa ruheyiheyi cyane cyane muri ya mategeko muhabwa namwe muraza murashiramwo akanyu kugira ntimuze muhave mugwa aho babandi baba baraguye ntituze twumve muvuga ngo seni nta bubasha ifise bwo guhana n'aka canye n'aka amashirahamwe y'abatwa nayo yifuza impinduka kugira ngo ababaserukira nabo batogwe ubu ni umwe muri bo okubutasiyo ku batwa hanini mu isunga ko bari mu mashyirahamwe yabo ariko ayo mashyirahamwe yabo barimwo twese ntituyahuriramwo ni ukuvuga usanga kenshi baba bakoresha abibera bujumbura abari mu ntara ntibashikirwe kuko usanga bamwe hari ikintu ushobora gusanga mwarapfuye ugasanga ntibemeye nk'ukuri kwawe cyangwa ntimukumvikanye ko nk'ibyo bari barigira basaba kuza ku rutonde ugasanga ntibakwemeye kuza ku rutonde naho twashaka ko mubabwiye bakajya nabo baraza mu ntara kwitozaho kugira ngo abenegihugu b'abatwa bari mu ntara babe aribo babemeza kuko nawe niyo mubashyizeho mubatoye bujumbura nta kintu kimwe batumarira kugira amatora agende neza imbere n'inyuma yayo Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi seni hari ico asaba abanyapolitike aha rero twasaba abanyepolitiki kugira ngo bazohiganwe ataguryarya bashizemo kuko mu bisanzwe uwuhiganwa avuze ngo zotsinda nibaza ko abahuguje nibaza ko atoja kwizeza abantu biwe mwese muzoronka ibi muzorongera kuko nibyo bituma abo bantu banywanyi biwe bashobora no kugwa muri uwo mutego bagakora ikibi kubera ko baba bamaze kwemererwa ibintu urumva badatsinze rero umenga bya bintu barabibaza ni ukuri dusaba abanyepolitiki muze muje mu guhiganira mubabwire muti nitwatsinda nuko tudatsinze ubuzima buzobandana no ku ruhande rw'uwo mugwi kazihise arongoye hari n'ivyo biyemeje gukora abonetse hanyuma b'umutungane bakayaronka kare bituma koko bafasha kugira ngo ya matati ishobora gutora inguti nobemera ko tuzogerageza igihe iri tegeko rizosohoke ko mu maguru masha tuzogerageza kurironka kugira tubarungikire n'ingoga mube murabiraba neza kugira ngo mubyiteguremwo hakiri kare ku byerekeye amafaranga y'ingwate asabwa uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko ari menshi urongoye umugwiseni asanga ahubwo hamwe haramutse haboneka uwitoza atoshobora kuronka ayo mafaranga yoba adafise abanywanyi iruhande y'ivyo kazihise amenyesha ko ari n'itegeko rigomba gukurikizwa pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze claver inama nkuru y'abasenyeri katolika mu burundi yarafashe ingingo ko ata muntu n'umwe yemerewe guhabwa ijambo mu gihe c'inkuka y'imisa atari umumarayika abirekuriwe naho abasenyeri batadomoka urutoki ku muntu n'umwe bashikirije iyo ngingo mu gihe haciye iminsi hibonekeza abatetsi batangira ubutumwa mu misa iyo bari mu ngendo mu gihugu hagati n'inkuru ya eloge burikaneza umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Bujumbura akaba ari nawe ahagarariye Papa muri Diyoseze ya Ngozi Banshimiye ubusa yasomye iryo tangazo ry'abungere ba Eklezia Katolika mu Burundi avuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakamento ry'Ukaristiya anamenyesha ko ivyagenywe bifite isoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri ku bijanye n'isomwa ry'imisa yo soko n'amerekero y'ubuzima rukristo bwose abasenyeri katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya cenda ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa uwa kane mweranda muri katolika musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakaramentu ry'ukarisitiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu burundi akavuga ko inama y'abepiskopi ibwirizwa kwibutsa muri rusange abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko hamwe amwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakaramentu ry'ukarisitiya kandi igashinga ingingo zibereye yabishikirije muri katedrale y'ingozi mu buraruko bw'uburundi kuri uyu wa kabiri asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri archidiyoseze ya bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo birababaje kubona hari abayobora liturujia ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujia ugasanga barafashe akamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe canke abandi bantu baciye ngaho birenganira kandi ivyo bidategekanijwe n'igitabo c'imigigwa y'imisa ikosa rya kabiri mu maparuwasi amwamwe abapatiri bagira ivyo bitwaje ingabire baronse bemerewe canke biteze kuronka canke mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza gutyo bikabanka mu nda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujia icya gatatu hariho kandi abakristu barayike canke abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa nk'uko umenga imisa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho iryo ari ryo ryose kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro iryo ari ryo ryose abungere ba ekereziya katolika mu burundi hari ingingo n'amategeko bashinze inama y'abepiskopi katolika b'i burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujia gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakaramentu ry'ukarisitiya ishinze ingingo zikurikira umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujia mu guhimbaza inkuka y'imisa liturujia ntiyigera iba icibare ca kanaka ntibirekuwe ko umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike canke uwundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo c'imigigwa yo guhimbaza ukarisitiya birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'ekereziya patiri mukuru abwirizwa gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose izi ngingo z'inama nkuru ya episkopi katolika mu burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe c'inkuka ya misa mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu haba mu ntara bavukamwo canke ahandi baba baroye kugendera abanyagihugu
urakoze eloge mu rwanda ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse gusohora itegeko rigenga ibigomba ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuremwo umuntu inda bitewe n'impamvu zirimo kuba uwayisamye yarafashwe ku nguvu yarayitewe n'uwo afitaniye isano ya hafi canke ibangamiye ubuzima bwiwe ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda bivuga ko uwaba arebwa n'ingingo zirivugwamo yemerewe kuba yarishyira mu bikorwa iri teka rya minisitiri w'ubuzima ryatangajwe mu igazeti ya leta ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane uyu mwaka rizafasha mu gushyira mu bikorwa itegeko ryemera gukuramo inda ku mpamvu zihariye rikanahana ababikora bitemewe riteganya kandi ko icyemezo cyo gukuramo inda cyashyizwe mu bubasha bw'abaganga mu gihe mbere byemezwaga n'inkiko iri teka rigaruka ku mpamvu eshanu zituma muganga akuriramo umuntu inda arizo kuba umuntu utwite ari umwana kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'ubu bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri nubwo kuva uwo muntu uvugwa n'itegeko yemerewe gukuramo inda amaze kubyemererwa n'abaganga babifitiye ubushobozi kiliziya gaturika kugeza ubu iracyamagana iby'iri tegeko ikavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kuvutswa ubuzima kabone niyo yaba ari inda musenyeri kambanda antoine umushumba diyoseze ya kigali ni kuri mikoro y'ijwi rya amerika twebwe nta mwana n'umwe nta nda n'imwe twemera ko yavutswe ubuzima kuko umwana ubu usamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo hari ababivuga cyane cyane nko kuri aba bana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabibyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenya gufata ibyemezo ni uwamuhohoteye yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikologike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane ni igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu dukwiye kuba aba mbere mu kurengera ubuzima iri teka risobanura uburyo ushaka gukuramo inda bisaba iyo ushaka gukuramo inda ari umwana bivugwa ko bisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko nyuma yo kubyumvikanaho iyo abamuhagarariye bemewe n'amategeko batumvikanye hagati yabo cyangwa batumvikanye n'umwana icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho benshi mu bahuye n'iki kibazo mbere y'uko iri tegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa baremeza ko bavukijwe uburenganzira umwe n'umwana watewe inda n'umuntu mukuru ariko akabura itegeko rimurengera undi ni umubyeyi wabuze uko yakwifata umwana we yatewe inda nabyaye mfite cumi n'itanu afite umugore n'abana n'imodoka yarambwiye ansanga mu cyumba ahita afungura urugi hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supaguru noneho rero ndaceceka mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi nkurikije no ku buzima bw'umwana wanjye mbona buri mu guhungabana n'ishuri akaba yararivuyemo bibaye ngombwa ari nk'ibishoboka itegeko ribyemera yayikuramo ariko utabyemera namureka akayibyara ibyo byanteye ikibazo n'ubu ntabwo n'ubu ndahungabanye kugeza ubu impamvu zitangwa izo ari zo zose zituma umuntu yakurwamo inda kiliziya gaturika ntizemera musenyera ntoni kambanda agasaba abantu kubaha amategeko y'imana abanyarwanda iravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakirisitu nyine icyo ni amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko ay'imana arabibuze hagati rero yo kumvira imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero umutimanama tugomba kuwurera no kuwutoza kuko ejo uzagucira urubanza iri tegeko kandi riteganya ko umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemera ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwe bwo kugirirwa ibanga iri tegeko kandi rigena ko nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwabisabye yabisabye nta mpamvu zemewe n'amategeko ashingiraho ahanwa nk'uwikuyemo inda itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ku muntu wikuyemo inda ku bushake rikagena ko umuntu wese wikuyemo inda iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka itatu niyo azaba y'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi ijana ariko ntarenze ibihumbi magana abiri naho umuntu wese ukuramo undi nda ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu umuntu wese kandi ku bw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri niho azaba amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atatu ariko nanone ntarenze ibihumbi magana atanu cyangwa kimwe muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuwemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye uwakoze icyo cyahanishwa igifungo cya burundu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murika murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika uyu munsi sentare yo mu gihugu cya afurika y'epfo irashikiriza ingingo ku rubanza rwabikekwa kwica koloneli patrick karegeya yagandaguriwe i johannesburg mu ijoro ryo ku wa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu lea karegeya umutambukanyi wa nyakwigendera koloneli karegeya yaraganiye na mugenzi wacu jeffrey mutagoma amubwira icyo ingingo ya sentare itegerejwe ivuze ku muryango
bifite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nk'uko ubivuga kugira ngo ibya mbere mwarabyumvise imyanzuro bari bafashe kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza ariko ubu turanezerewe tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza twari tuyategereje none nyine turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije imyaka yose kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashe uretse ko ibintu bimwe bitari byuzuye byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri kandi uko kuri niko dutegereje rero nicyo cyizere dufite ku bwanyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro uwo ari wo wose biza bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose niko tubyumva bizaduha icyo mu cyongereza bita kuroja ni ukuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo yesi wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza byabagendekeye bite uru rugendo rwagenze gute ni urugendo rurerure ariko turi perepeyadi kugenda ntabwo ntabwo navuga ngo ni urugendo rworoshye ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza tuzishima rero nitubona tururangije neza kije kiri positive turanezerewe nk'uko nakubwiye bizaduha na poroje nziza ariko tutananezerewe ntabwo twakomeza nanone tukazagera ku tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho ko kubahumuriza kubabwira yuko ubutabera buhari kandi kuko iteka gutsinda ukuri ntabwo kujya gutsindwa
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri kampi ya nduta mu gihugu ca tanzania ziridogera ubuzima bubi zibayemwo muri iki gihe haciye kiringo kirenga amezi atatu iri zita za- eh, ibikorwa bahora bakora vyo gukunguruza abantu n'amapikipiki vyarahagaze eka hamwe n'uburiro umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovini yagendeye mu kampi ya nduta kuraba ukuntu ibintu vyifashe ubu ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi kuko jewe akazi k'iwanje na- natwaza ipikipiki ariko kuva aho bugariye ubu ni ugutembera gusa kuma nzunguruka kuko nta kazi na kamwe mfise ubuzima bw'iwanje buhagaze nabi cyane umuntu wese mu buzima bw'u- bwa kiremwa muntu aho umuntu abaye mu gihe adashoboye gukora imirimo ishobora kumufasha kwiteza imbere atageza kubaho nabi kuko kubaho kunyene umuntu yicaye ntico bishobora kumufasha kumwungura mu buzima uretse yuko ubuzima amagara yiwe agenda nabi mu gihe natwaza ipikipiki yaramfasha kugura agahuzu yaramfasha kugura agahuzu n'abo tuvukana mu nda kwa mama kubera ubuzima bw'umuhira ntabwo ari bwiza ubu n'amafaranga ijana ndabyifuza kuko umuryango wanjye umeze nabi cyane kuko ndiko ndanyonga naronka n'ibihumbi bibiri abana bakarara bariye n'umugore akarara ariye ariko ubu akazi k'iwanje gusa no kuzunguruka gusa nta kazi na kamwe mfise kweri urumva aha numerewe nabi cyane kibaho akazi kweri ndakigiye nganye mu nkambi igihe mpunga mu bibiri na cumi na gatanu mvuye mu burundi ubu kubera nicara impande ya muvyeyi na papa ndabaririra nifuza iki bakimpaye barampa bakibuze nabo nta kundi ca ndihangana kubera akazi komfasha barakugaye kuko nk'ubu naronka aga- nambara agahuzu canke utwo kurya nashobora guhindura nka- nkarya neza nk'akanyama nakarya ariko ubu ubu buzima buhagaze nabi n'akanyama ndakipfuza uko niko bimeze ni nk'uko habayeho kugirirwa nabi ni nk'uko umuntu aboshe impene iri ku kiziriko irisha iri ku kiziriko ira- irinahirisha igagarukira ni ukuri ameze nabi cyane rwose nihere kuri jewe kaye na ndonka na kabucungu indagara zo kurya z'abana ko mfise nk'abana bashika kuri batatu ariko ubu biragora nta n'utudagara na dukeyi ndonka ariko kare na turonka abana bak- nkataha banezerewe cyane ariko ubu nda- nirirwa ndyamye ntaryamye naho nkagenda kwibarabara kwibarabara naho nyine usanga tuhigira nk'ingeso mbi birashoboka ugasanga ingeso mbi twazi- twazitoye ubu nta kintu na kimwe nimvira gukora atari gusubira ku ishuri gusa nige njyamo n'abandi banyeshuri twige kubera nta kandi kazi kariho icyo mbona kweri bamwe bamwe ntibaboneka ubu ntawe uzi niyo bari serikali izohava yagura agashe kubera benshi bazohava bi- biyumvira kuza kwiba kandi kore ntibahora biba kubera bivanye n'uko bahora baronka akazi bakora kabaha kwambara n'ibindi nk'ibyo tuguma twicaye ngaho nyine kwirigara abo benyekiti nabo urumva sinzi ko baba barabikurikiranye ngo badu- badusabire akandi kazi ariko ndazi ntabyo bakurikiranye cyane Eh, ni ukuvuga yuko mu ngano y'ugawe twebwe abanyagihugu turagira ibibazo bikomeye icya mbere turonka ubu bwishaza tuca tubura icyo gukaba Eh, kare ibyo gukaba byahora biva hariya mu mu baha bakabizana muri mu ngano natwe tukabashira ubushaza hagaca habaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka in- indya aza arakaba n'izo yaronka ku isitowa abarundi tura- turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari idufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya tanzania Ndi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki ni uko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga eh, byodufasha kugira ngo tuze turaronka ico kurya co dukaba indya turonka ku isi toba rero ico twasaba leta ya tanzania n'ubutegetsi busanzwe eh, bwa hasere ni uko bodufasha bakagira umwumvikano mu ngano ikaboneka aha mu nkambi zezo ngorane nyamukuru mukuru dukunda guhura nazo kuko kuba turi impunzi ho twari impunzi ntawuvuga ati reka ndonke ubwidegemvye bukwiye muga izo n'ingorane dukunda guhura nazo twavuga ati "I- aha twari dukeneye koroherezwa ariko iyo ngorane kweri iratubangamiye ngaha mw'ikambi icyo twasaba kweri nk'uko ababyeyi bacu aba- abatumye bihagarara kweri twasaba ni ukuri dufukamye kuko baturekurire natwe turabe ukuntu twobaho kuko tubayeho nabi cyane turabasabye kuko ari ababyeyi kweri batu- baturekurire natwe tubone yuko twomererwa neza boture kuri ipikipiki kweri vyoba neza gusumba kuko mu nkambi nta mujigiti baduha ariko tu- turose ubu bodaboda tura- turaronka umujigiti turaronka umuti w'amenyo kandi boba bagize neza cyane ikindi nacyo bat- botu- umwe boturekurira inkambi irashobora kuba ifise umutekano mubi ariko ugasanga twe tura- turafashanije n'abajeje umutekano kugira ngo tuze turafata abo bagizi ba nabi
turabashimiye nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese